Immun Frizzani Rádió és Vigyámérik. radiyo ijwi ry'amerika isamiraniye i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ku metero cumi n'icyenda ni metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na fm mirongo icyenda na zitatu n'ibice bitatu i karongi muri uganda mutwumvira kuri voice of muhabura kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icyenda i kisoro ikaze mu kiganiro muri isanga muri kumwe nanje fidel niyo ngabo
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ibitigiri by'incabwenge zo mu bisata by'indero n'ubuvuzi mu burundi ziva mu gihugu zikaja kurondera ubuzima bwiza kurushiriza mu mahanga bibandanya kwiyongera abigisha muri kaminuza y'uburundi bagiye ahandi bariyongeye mu mwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane umuntu abagereranije n'abavuye mu gihugu mu myaka ine y'imbere yaho mu rwandiko ubuyobozi bwa kaminuza y'uburundi bwarungikiye ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi ku itariki cumi na zitandatu y'ukwezi kw'icumi na kabiri k'uyu mwaka twaraye turangije bumenyesha ko mu kiringo c'imyaka ine iheze abigisha n'abandi bakozi bamaze guheba akazi bagera ku ijana na cumi n'umunani muri abo mirongo ine n'umwe bakaba ari abigisha bafise impamyabushobozi ya doktora umuyobozi wa kaminuza y'uburundi odas manirambona akaba yamenyesheje ko hamwe atacokorwa ibintu bishobora kuyanzara mu kiganiro muri sanga twatumiye dr desire nisubire yigisha mu gisata cy'ubuvuzi muri kaminuza y'uburundi akongera akaba ayoboye sendika y'abigisha muri kaminuza y'uburundi na libera ntibashira kandi yigisha kuri kaminuza universite libre de bruxelles mu bubirigi yaragize ubushakashatsi bwimbitse aranasohora inzandiko ku bijanye n'igisata c'indero mu burundi batumire ndabaramukije amahoro neza cyane natwe turabantu nanjye ndabaramukije neza ndabaramukije ndabaramukije na desire nisubire tuca kuyaga muri kino kiganiro n'abari baratwumviriza ndabifurije n'umwaka mwiza mushasha w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu mwese murakoze cyane natwe turabifurije umwaka mushasha mwiza Mpere kuri wewe Professor Desire Nisubire ico kibazo ca abigisha n'abandi bakozi bo kuri kaminuza y'u Burundi bariko bagenda ku bwinshi baje ahandi cifashe gute muri rusangi muri iki gihe icyo nashaka kuvuga ni uko urwandiko umuyobozi wa kaminuza yandikiye umushikiranganji w'indero eh, natwe twabonye ku mbuga ngurukanabumenyi Eh, ariko imbere yaho natwe eh, hamwe n'ishyirahamwe ry'abarimu apibe twari twaragize icyo twakwita conference de presse turerekana impungenge dufise Eh, mugabo washikirije eh, ico kiganiro c'abamenyeshamakuru eh, professeur leandre eh, nta mwanya wari uriho ukwiye wo kwerekana abamaze kugenda mu bisata vyose vya kaminuza y'uburundi yafatiye gusa ku bisata bitatu eh, igisata c'ubuvuzi igisata cigisha ivy'indero na psychologie eh, hamwe n'igisata bita les sciences de l'ingénieur aho twerekanye ko ibitigiri by'abari bamaze kugenda naho nyine byaboneka yuko ari benshi cyane tukaba twari twasabye yuko icyo kigwa cobandanya kugira ngo tumenye neza abamaze kugenda aho rero nashaka kuvuga yuko atazi imbeshere na twebwe abarimu twari tumaze kubibona ko biteye agahinda Eh, urwandiko umuyobozi wa kaminuza yandikiye umushikiranganji akaba ari ibintu bi- bi- bigaragara nta kinyoma kirimwo ni ibintu biboneka kuko turabibona ko abarimu bagenda ku bwinshi si abarimu gusa haragenda n'abandi bakozi ba kaminuza baja mu zindi abarimu bakaja mu zindi kaminuza bakaja no mu bindi bihugu Eh, kandi tutibagiwe n'uko hari n'abaheba kwigisha muri kaminuza bagumye no mu burundi bakora mu zindi- mu bindi bisata eh, by'igihugu ivyo rero nta vy'imbeshere biribonekeza mwitegereje ubwo rwandiko muravuze ko eh, mwabimenye biciye ku mbuga ngurukanabumenyi ubwo rwandiko umukuru wa eh, kaminuza y'uburundi yandikiye ubushikiranganji bujejwe indero Eh, mwotubwira muri make ivyo ba- vyari muri ubwo rwandiko ivyo yashikirije
ego urwo rwandiko narubonye ruri ku mbuga ngarukanamenyi n'ivyo navyumvise mu ntangamarara y'ikiganiro mwariko murakoresha Eh, aba- yavuga yuko mwe numvise muvuga mu myaka ine iheze ariko we yavuga gushika mu kwezi kw'ic- eh, itarike mengo cumi na zingahe sindavyibuka neza ntaruravye z'ukwezi kw'icumi na kabiri ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ko eh, abarimu bamaze kugenda ari mirongo ine n'umwe hanyuma n'abandi bakozi rero mugabo bose hamwe bakagira eh, ijana na cumi n'umunani nk'uko mwabivuze Eh, aho rero yavuga yuko eh, ari- ari- bo leta yorabe icikora kugira ngo ihagarike eh, uko ku- kugenda kudasanzwe kw'abigisha ba kaminuza ya burundi
ico kibazo catanguye kwibonekeza ryari abantu a- abo izo ncabwenge abo bigisha n'abo bandi bakozi kuri kaminuza vyatanguye kwibonekeza ryari ko bariko baragenda bava mu gihugu baja ahandi eh, kurondera aho baronka agashahara kurushiriza
Eh, byarabonetse eh, oya barigeze kugenda cane mu eh, mu za mirongo icenda na gatanu mirongo icenda na gatandatu ariko mu nyuma baragaruka kubera hari ivyari vyahindutse cane cane bavuye mu gihugu c'u rwanda hanyuma haramaze igihe kininiya kubera ibiganiro leta yagiraniye n'abarimu haraba igihindutse abarimu bara- bara- biraboneka yuko umengo eh, bashinze imizi ibintu biriko bigenda neza ariko muri ino minsi na cane cane mu myaka itanu iheze eh, vyarabonetse cane yuko uku- ugu- uguheba akazi muri kaminuza y'uburundi vyasubiriye gufata umurindi ukomeye na cane cane mu myaka itanu iheze je niho ndabibonye cane Eh, ubuhoho maze imyaka hafi itatu ndongoye sendika y'abariho muri kaminuza y'uburundi ndabibona cane kuko ndaronka amakuru ava hirya no hino Eh, ni ukuvuga yuko muri imyaka itanu ya mbere kugira ndavyishure neza iyi myaka itanu iheze abarimu bagiye eh, ni benshi cane abandi bakozi urumva kenshi hari aho usanga batabaraba kubera baca basubirizwa ariko abarimu bakagora gusubiriza nico gituma bica vyibonekeza ko abarimu ba- bagiye cane eh, baja mu bindi bihugu vya buraya ibihugu vya eh, vya canada hariho abari mu bihugu bita bita utremere Eh, mu bihugu by'u rwanda bariyo eh, eh, hariho n'abandi tutamenya iyo baciye babandaniza ariko ukabona yuko bagiye abandi nabo bari ngaha bakora cyane cyane mu bisata vya vya oni nonka banki mondiale hari abakora za unicef abandi bagasaba ubuzi ahandi babona hari akarusho kandi bikaboneka neza yuko ikibajana ca mbere ari eh, ukutamererwa neza mu kazi murakoze murakoze nawe professeur uh, libera ntibashira kandi mwaragize ubushakashatsi mu bijanye n'igisata c'indero iki kibazo mukibona gute ca izo ncabwenge ziriko zitera zigenda icya mbere novuga ni uko um, iki kibazo cy'abarimu bagenda eh, kiramaze igihe kiramaze igihe cyatanguranye n'abari bagiye kunonosora amashuri kwiyongeza bimwe bita dogitora eh, mu myaka mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda mirongo icyenda na gatatu benshi muri abo eh, ntibatahutse Eh, mbere gushyira n'aho leta eh, zakurikiranye zagiye ziritura eh, ku mashyirahamwe mpuzamakungu nka UN imwe iraba eh, impunzi eh, barashyizeho umugambi eh, wiswe mida o- wa- wafasha kuzana abo barimu bagumye hanze eh, muri bo bakaja kwigisha kuri uni- kuri universite y'uburundi mbere no gufasha mu bisata eh, bitandukanye eh, mu buzima bw'igihugu hanyuma na punit yarashyizeho umugambi wiswe tokten nawe nyine warafasha eh, kugira haboneka abarimu eh, bari babuze icyo gihe eh, kubera eh, abo bagumye hanze mfatiye mu gihugu ndimwo nko mu bubirigi eh, abo bariko eh, abo asisita bariko baragira doktora eh, twararenga amajana abiri eh, nkaba ndi muri abo hanyuma rero eh, iki eh, iki kibazo eh, nivyo eh, hari abatahutse bavuye mu rwanda na- n'abandi bakeyi bo bara- barabatahutse ariko benshi muri abo eh, barasigaye baratabaromoka mm. Eh, ni ikibazo rero ki- eh, giteye agahinda eh, kuko eh, nta gihugu ku isi na kimwe eh, gitera imbere eh, kita- eh, kitabicishije eh, mu byerekeye ubumenyi eh, kwigisha kuramura urwaruka eh, ruteza kuzaho kubaka igihugu mu minsi iri imbere Eh, hanyuma rero eh, n'ubushakashatsi murazi uru- uruhara runini eh, mu iterambere eh, ry'ubushakashatsi mu iterambere ry'igihugu Eh, mu ncamake rero ni ikibazo kite- kibabaje Eh, ni ikibazo eh, leta y'uburundi asiza gutorera umuti eh, vuba na vuba Eh, ngira tuca- turaca kubiyaga hanyuma rero icyo norangiriza ko no gushimira eh, umuyobozi wa kaminuza eh, na- n'amasendika eh, yagerageje eh, n- n- gushira habona icyo kibazo eh, kuko n'umunsi kiriko kiravugwa cyane amatwa amatwi adusumira eh, twizere ko eh, bajeje- abajeje kurongora igihugu eh, n'igisata c'indero eh, bazofata ico kibazo nka kamwe murakoze tuze ku mirongo ya telefone dufise nyandwi abdul uratwumva
ndabumva nyandwi uduhamagaye urihe
mukayaza ufise ikibazo ubaza abatumire iciyumviro ushikiriza Eh, ikibazo cya mbere ni ikibazo kuba bijyana mu barimu ba kaminuza baguma baca akazi bari bakwiyeho na cyane cyane leta yari ikwiye kuraba icyo ikora kubera jeje ubundi narasime usanga ni abakozi baba bashyika igihumbi n'abo bamaze guta akazi leta yari ikwiye cyane cyane kuraba impamvu bata akazi murakoze eh, turamutaye ku murongo wa telefone ashikije iciyumviro ciwe eh, kuri iki kibazo ca abigisha kuri kaminuza y'uburundi hamwe n'abandi bakozi eh, benshi muri bo bariko baragenda ahandi eh, kugerageza kurondera ubuzima bwiza kurushiriza Eh, ndi kumwe na batumire dr desire nisubire yigisha mu gisata c'ubuvuzi kuri kami- muri kaminuza y'uburundi Uh, tufise kandi uh, na libera ni bashira kandi yigisha kuri kaminuza universite libre de bruxelles mu bubirigi tufise uyundi ku murongo uh, germain ni kwigira uratwumva germain yego ndabumva urihe ni exactement mu rumonge muri provinsi rumonge mu burundi ufise ikibazo ubaza icyiyumviro ushikiriza icyiziro ndashaka kugishikiriza biva n'ibyo banditse ngaho ku ijwi rya amerika yego yego mugishikirize yego muri make dufatiye nko ku barimu bo- bo ku- muri za kaminuza baguma bagenda bagenda bata akazi mu vyibaza kwiki icyo nabivuga ko mbona umenga muri make icyumviro ni uko ari imishahara mike boba bahabwa mu gihugu murakoze yego radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turiko tuvuga ku kibazo c'abigisha kuri kaminuza y'uburundi n'abandi bakozi baho bamwe muri bo bariko barata ako kazi baja ahandi mu kurondera ubuzima bwiza kurushiriza ngaruke kuri eh, professeur desire nisubire nk'uko muyoboye sendika y'abigisha kuri kaminuza y'uburundi Ah, ni ikihe muriko murakora ku biberekeye kugira ngo mugerageze gutuma ico kibazo gitoregwa inyishu
Eh, murakoze cyane eh, mu bisanzwe eh, nk'aba nk'umuntu warongoye sendika eh, twebwe ntawobesha biraboneka yuko leta y'u Burundi eh, ifise ibibazo by'ubutunzi bigatuma kumbure n'imishahara aricyo gituma eh, ita- atacika imaze kubera n'itituka eh, ry'u- ry'ifaranga ry'u Burundi Eh, ibyo rero twebwe ikintu turiko turakora nk'abantu baserukira abandi turi kumwe n'abo duserukira nyene mu ma- muri sendika dukoranye n'abandi benshi ba- ba- bakorera muri urwo rwego Eh, ni ukuraba hari haba harigeze kuba igihe nk'ico eh, aho byabonetse yuko abigisha eh, na cane cane mu bu- b'ubuvuzi batari eh, batari bashize ukuguru hamwe bimwe bita stabilite hanyuma hariho amaproje rero na cane cane amaproje yari afi- eh, bita sante population cane cane sante population de yarafashije leta muri ico gihe kugira ngo abarimu bashobore kugira akarusho tugahamagara leta y'uburundi rero nimba ata ata buryo ibona yuko yoshobora eh, kugumiza hamwe abo bigisha na cyane cyane bahambaye iyo turiko turavuga abigisha eh, si ukwigisha gusa muri ni kaminuza y'uburundi libera ntibashira kandi yari yavuze yuko abo bigisha ari bo bahava bakagira n'ibintu by'ubushakashatsi igihugu gikeneye kugira gitere imbere rero twebwe turiko turi ko turagerageza gusigura twerekana ivyokorwa n'ivyo tuvuga vyerekeye ama conference de presse tumaze iminsi tugirisha apib na spib sendika hamwe n'irya shirahamwe ry'abarimu muri kaminuza y'uburundi kugira ngo tugire ahantu dufashije leta kugira nayo ibone ingana yobigenza Eh, ibyo rero ntibirakunda ko leta dushobora kwicara hamwe ngo tuyereke kumbure ibyo nayo itoba imenye kuko eh, hari aho usanga bigoye nka twebwe nk'abarimu turabona eh, ingingo zofatwa zihuta kugira ngo ibyo bigabanuke Eh, aho o- harimo na cyane cyane ibintu sinzi ko turaba turakubishika ko ibintu byita politiki salariale la nouvelle politiki salariale ni ukuvuga itunganya ry'imishahara gushasha iryo rero rikaba rizana cyane cyane ubona ko eh, ri- rihohotera abantu bafise eh, amadiplome ari hejuru aho rero murazi ko harimo n'abarimu ba kaminuza y'uburundi tukavuga tuti leta ko ariyo yanabitanguye kuvuga iby'itunganywa ry'imishahara gushasha Aka- niko karyo eh, rero leta yoronka kugira ngo abarimu bo muri kaminuza y'uburundi ibashire ku mushahara ujanye eh, na diplome yabo n'akazi kabo gahambaye kuko leta iremera yuko abarimu eh, ba kaminuza ari abakozi ba- bamwe bita karahara mu rugamba ntibacura rero ko ari uko eh, leta yofata iya mbere eh, iga- eh, igashira mu ngiro ibyo turiko turayisaba by'uko imishahara yo yoreka yo- yo- yo- yo- yokubahiriza ubusumbasumbane mu by'amadiplome n'iby'ubuzi rero biracyari ko biraza ntiturihebura mugabo rero aka ni akanya ko kugira ngo leta nayo imenye icyo yokora ariko turiko turabikora tuzobikorana n'ubu- nk'uko bisanzwe na leta y'u Burundi iserukiwe n'umushikiranganji w'indero tumaze igihe tuza turavugana hari aho kumbure twogira aho duhuriza tugaduca turaba rero ko hari ikintu gishasha eh, bizozana niyo twamara kubona leta nayo yerekanye eh, ko ibyifuza ko abarimu boguma hamwe bagakora akazi bajejwe murakoze murakoze Eh, ku mirongo ya telefoni tugaruke eh, kuri kanyamuneza matiyasi uratwumva turabumva neza rwose uduhamagara uri he kanyamuneza ndabahamagara ndi na Nairobi muri kenya Ufise Ndi mu ikiba- burundi Eh, ufise ikibazo baza batumire canke iciyumviro ukizo ushikirize Eh, narifise ikibazo n'iciyumviro ishikirize nagomba kubaza abatumire mbe uko aba- abarimu numva ba kaminuza bariko baragenda ntabwo yoba ari inyungu ku gihugu ko umenga ubu hari abo- urwaruka rwinshi rwaheze mu mashuri rushobora kwigisha kaminuza abo bakagenda hanyuma bagahakaza abandi bandi ico ni ikibazo narifise
Eh, mwo mwishura uyu matiyasi eh, kanyamuneza ku kibazo abajije profesor libera E- ego cyane ah, avuze ati hariho urwaruka rwinshi ruriko ruramugwa muri kaminuza y'uburundi baheze amashuri ntibarunga akazi mbega bohoye ntibo basubirira ah, bakigisha Em, eh, umwa- umwarimu wa kaminuza eh, ategurwa eh, mu gihe kirekire Em, eh, mu myaka myinshi eh, eh, inyishu rero uheje kaminuza eh, ntashoboye eh, kuramurwara kuko muri kaminuza nivyo arashobora gufasha mu bikorwa bito bito ari travaux pratique canke eh, imyimenyerezo mu- tubashe mu bisata eh, vy'ubumenyi bwa science canke ngira muri za laboratoire mu mu vy'ubuganga ariko eh, kugira utange icigwa gihanitse eh, na cyane cyane mu myaka ya nyuma eh, bisaba kuba ufise uburenganzira eh, n- ufise umuntu uzi urupapuro rw'umutsindo eh, rugutuma ushobora kwigisha eh, eh, muri kaminuza mu ntamake rero abana bahejeje aba- urwaruka ruhejeje eh, universite y'uburundi eh, kino gihe eh, nti- nta bumenyi n'ubushobozi bafise eh, bwo ku- bwo kwigisha muri iyo kaminuza nibyo hari ikintu apa, hariho ekore dogotorale ya- ya- yuguruwe eh, ariko nayo nyene eh, nibaza ko icumbagira eh, ku mvo zitandukanye eh, ntuzeye desire nisubire ari ku rubuga eh, arashobora kugira icyo bivuze ko eh, mugabo niyo ikora dogotorale nibaza ko eh, ikenye eh, abarimu bo bafasha kugira iyo ekore dogotorale itegura abarimu ah, abagira amadoktora ni ifasha abagira amadoktora niyumva ko nayo inafise ibibazo eh, nk'uko eh, mu bindi bisa- mu- mu mu yindi myaka bafise eh, ubukene bw'abarimu tugaruke ku mirongo ya telefone dufise eric nkorera imana uratwumva Ah, tuwamutaye ku murongo wa telefone Ah, ndashaka mbaze eh, professor desire nisubire Ah, ikibazo ca cinshabwenge muri rusangi eh, mu karere ka afurika ku mugabane wa afurika zigenda hanze kurondera ubuzima bwiza kurushiriza ni ikibazo kibonekeza mu bice nka byose by'umugabane wa afurika no ku bijanye n'abo bigisha eh, n'abandi bakozi bafise ubuhinga buhanitse ni ikihe coba gitandukanya ibyo bindi bihugu n'uburundi u- ubigereranije eh, n'ibindi bihugu byo muri afurika Eh, sinzi ko nobanza kwishura uwo muntu yabaje ico kibazo nta kibazo Eh, yavuze ati none eh, ntiboha akazi aba bandi ba- bana b'igihugu bariko baraheza amashuri bakaca babasubirira erega mu bisanzwe uko niko vya- bitegerezwa kugenda nta ngorane yoba abagenda bashobora gusubirizwa eh, ivyo ni bisanzwe cane iyo umuntu agiye hari umusubirira aramusubirira n'ubundi hari abo barokita hari abaha akazi ariko eh, nagomba mbwire mengo yitwa akanyamuneza yuko Eh, abarimu bo muri kaminuza na cane cane bigisha mu mashuri yigiwe imbere hariho abigisha mu bice eh, vya mastere abandi bakigisha mu bice vya doctora bagenda umenyeshe yuko muri abo barimu kugira ngo ushobore eh, kumva umusuperisere w'umwana wa mastere canke wa doctora utegerezwa kuba ufise na cane cane impamyabushobozi eh, ya doctora hamwe n'amagrade ateye imbere muri kaminuza y'uburundi eh, aha iwacu ni kuva kuri professeur associé gushika kuri professeur ordinaire mu gihe rero hogenda abarimu nk'abo ba professeur associé nuko ntazanye ibiharo bigororotse nariko nari kumubwira aba professeur associé aba professeur ordinaire bamwe bita ba maître de conférence abamaze kugenda ingana bangana eh, nta- ntushobora kubasubiriza nk'uko liberanibashira kandi yabivuze yoba bishoboka ko basubiriza iyo nta ntiyari no kuba n'ingorane ntibiba byanavuzwe no mu maradiyo caregiteri ntaba yaranditse kuko baba barabi- barabasubirije ibyo byari bisanzwe rero namenye yuko nk'aba professeur baba bageze ku magrade akomeye eh, abo baragoye gusubiriza nk'uko yabivuze professeur libera ntibashira kandi bifata umwanya munini kugira ngo uve ku igrade uje iyindi ubu birashobora kuba bigeze ku myaka cumi n'itanu nta munyeshuri rero asohotse kaminuza yoza asubirira abo abagiye ikindi nagomba kumubwira ni uko hariho abantu eh, bafise amasipesiyalite akomeye mu burundi usanga ari nk'umwe canke babiri eh, bituma arinze aba nk'umwe agaca agenda ari umwe hatagira uwundi kuko mu bisanzwe nta gisata categeza kugira nk'umuntu umwe canke babiri urumva turacafise ica mbere ingorane z'abantu banonosoye ibintu vyita amasipesiyalite insino yoba bahari yoba no kuri abantu bahari baca basubiriza ntiba ari ingorane ngarutse rero ku kibazo eh, um- uhejeje kumbaza na cane cane ni iki gitandukanya ibihugu c'uburundi n'ibindi bihugu mu vyerekeye eh, na cane cane kwigisha muri kaminuza nibaza ko ivyo bintu nabishikirije kw'iradiyo isanganiro Eh, nka jewe turiko turavugana hari aho mporanja kwigisha mu gihugu ca kongo aba ni kuvuga abanya- abarimu ba kongo turazinanye barambira ingana bahembwa abarimu bo mu rwanda turazi ingana babayeho turetse umushahara eh, ufatika baronke bavuye kwiga bafise n'ibindi vy'uburusho bimwe bita avantage zihambaye cyane kugira ngo igihugu cyabo gishobora kubagumana uh, i nairobi ari uh, o arazi ingana bigenda arashobora kuja kubaza eh, muri universite y'i nairobi ndahazi eh, canke mu gihugu ca c'ubuganda no mu gihugu ca tanzania nagira ni- mbwira bariko baratwumviza yuko muri ivyo bihugu umwarimu yoba ahembwa amahera make nama- n'amafaranga yoba ari nk'ibihumbi bibiri vy'amadolari ibihumbi bibiri vy'amadolari twebwe ntitushobora no kuyasaba turazi ko tuba turiko turagurana n'igihumbi c'amadolari birabagora kugira ngo bagishitse mu mishahara baduha rero no kubabwira yuko kumbure ngira ngo na leta y'u Burundi zogerageza itohoze abo twari ko tugomba gusaba kugira ngo kubera turi mu karere ka yaseri ibihugu turi kumwe mu karere k'ubuseruko kugira ngo turabe ingana leta y'u Burundi yo kwegeranya imishahara y'abarimu Burundi n'amakaminuza y'ibyo bihugu mu byo bita harmonisation salariale muri east african community ibyo rero ntitwovuga ngo ni ibintu ngo tugomba kwihutira mugabo urabye mu burundi nabivuze mu radiyo isanganiro kubona umwarimu afise urupapuro rwa dogitora adashobora gushitsa amadolari amajana abiri birateye agahinda urumva arose ahantu aza guhemba ibihumbi bitatu bica bigorana kugira ngo ntagende ni icyo rero bidutandukanya n'amakaminuza yo mu karere duhora dutembera hakagenda n'amamisiyo mu bindi bihugu notama ibihugu bya maroc ibihugu bya egypte ibihugu bya nigeria ibihugu bya ghana duhora tugenda turafise amaporogaramu duha nta naho twitwana kuko abantu urabona neza unamubonye ko ukubwiye ingana akora amaporoje arusheshe ingana ariko aragenda ukabona ko abantu bifashe neza ariko twebwe biraboneka yuko tuzokusanga nk'uko umushikiranganji yigeze kubivuga sinzi ko mwabyumvise yuko abarimu bo muri kaminuza y'ubururu na cyane cyane abafise abari mu rwego rw'abasisita basigaye barushwa guhembwa n'abo banganya diporome bakora mu bindi bisata mu burundi none mwumva ntitwoshobora no kwigeranya na gatoyi n'amakaminuza duhana imbibe canke yo ku mugani wa afurika murakoze murakoze kuba ariko baratwumviriza murashobora kubwira nka abigisha bo muri kaminuza y'u Burundi mu mwaka muravuga iyo mishahara idafadika ituma benshi muri bo bariko baragenda boba bahembwa nkangahe mugereranije n'abo bandi mwariko muravuga
naravuze ku iradiyo isanganiro umwa muntu atashe akiva hanze ashikira ku ku miliyoni n'ibihumbi ijana ni ukuvuga tugiye kuraba tukagereranya dusanga ari amafaranga adashikira amadolari amajana abiri bamwe bita ngo bamaze kuronka amagarade baca baja nko ku miliyoni zibiri kuri porofesa asosiye miliyoni zibiri n'ibihumbi amajana atatu nimba ntihenze cyangwa amajana atanu muca mwumva namwe amadolari ingana tubivunja birazwi no kuvuga ko aho ari nk'amadolari amajana ane ibintu ntashoboye amajana atatu mbego amadolari amajana atatu uri porofeseri asosiye ni ukuvuga umaze imyaka nka munani uhatana kugira ngo uduge garade uwa porofeseri ordinaire ngira ngo yoshikana amajana atanu arenga gatoya urumva ayo mahera urabye ingana abaporofeseri baba baje bavuye ku ishuri aho bahora twarabye dusanga kumbure umunyeshuri ariko ariga muri dogitora afise buruse azoza guhembwa amahera ari igice cy'amahera yahora ahembwa ari umunyeshuri ibyo rero iyo turi ko turabivuga abantu ntibashobora kubyumva ni bosi ni ibintu nko mu bantu bazi kuraba ingana abarimu muri kaminuza bakora n'ingana bahembwa ni ukuri biteye agahinda
murakoze
dusangira ijambo dushaka agasaro kaburaga muri sanga ku ijwi ry'amerika nimwe dushyira imbere ku ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika
ku mirongo ya telefone dufise leonard misago uratwumva leonard misago ndabumva ego mufise icyumviro mushikirize ikibazo mushikirize jewe mfise icyumviro noshikiriza hamwe n'ikibazo mubishikirize hanyuma nk'iciyumviro ni ukuri birateye agahinda birateye agahinda kubona incabwenge z'igihugu incabwenge z'uburundi igihugu citangiye kugira ngo baca ubwenge ariko usanga bariko bara- bara- baragenda mu bindi bihugu ni ukuri eh, nka leta yacu ni ukuri ya- ya- yari ikwiye kuraba ikagira icyo ikoze kuko n'ubundi igihugu kitagira abashakashatsi eh, naho nyine usanga biriko biragorana kubera turabona hari byinshi eh, hari byinshi igihugu cunguka eh, bivuye mu bushakashatsi bwapfa bigisha muri kaminuza y'uburundi na cane cane nko mu gisata kijanye n'ivy'uburimyi ari naco gisata eh, basize imbere nze kuri professeur libera ntibashira kandi Ah, mwarigeze kuba mu gerageza kuzana abigisha muvanye ngaho mu bubirigi mukabazana gufasha kwigisha muri kaminuza y'u Burundi ico ciyumviro mwarakibandanije
ico cyumvire cyabandanije kubera um, eh, ingorane ziri mu gihugu Eh, nuvuzeye um, hariho eh, igisata gifasha eh, nuv- um, eh, ico bita cooperation universitaire Eh, hanyuma kubera ingorane ziri mu- mu gihugu i- eh, mm, eh, byo kubahiriza agateka kazina muntu eh, byarahagaze Eh, ariko um, hariho um, eh, eh, uburyo buriho eh, mm, bufasha kaminuza y'u Burundi eh, s- ntibarungika abarimu eh, ariko barashobora- barafasha eh, nk'iyo ekoro dogitorali navuze eh, ibisata bimwe bimwe amafakirite amwe amwe hariho amaporoje yo gushigikira cyane cyane abarimu eh, mu byerekeye ubushakashatsi Eh, mm, eh, murazi neza yuko eh, na na na- na- n'izindi nzego u- amashyirahamwe eh, ntibaha amafaranga eh, leta y'u Burundi eh, nuvuga nka Union Européenne eh, yo gufasha eh, ntuzeye eh, am- mm, ku- kuri ajya amahera leta y'u Burundi ikoresha eh, kubera ibihano byafashwe Eh, twebwe rero tuzi amakaminuza yisunga eh, ingingo za za union européenne n'ibihugu biba biriko birafasha nk'ububirigi cyangwa ufaransa n'ibindi ntibirenga ku mategeko eh, yashizweho na union européenne ariko mu nkundire ngaruke gatoyi ku byerekeye eh, ingene abandi barimu bafashwe mu- mu- mu- mu karere mu bihugu bibanyi eh, nagomba gushimikira ku bintu bine Eh, icya mbere mu bihugu mbere no muri muri afurika eh, no- no- yo- yo- yo- byinshi eh, birafasha abarimu mu byerekeye ubushakashatsi eh, n'uburyo bwo kwigisha Eh, hariho imigambi mu bihugu bitari bikeyi eh, baha a- a- a- a- abanyeshure eh, ordinateur Eh, nofata nka cameroon abarimu bose no muri senegal abarimu bose bararo- na- abanyeshuri bose bararonka ordinateur mu- murumva neza yuko abarimu nabo nyine baba baronse eh, ordinateur murazi neza yuko eh, ibi byerekeye guhindura amaprogaramu imwe bita bmd mu burundi cyangwa rmd cyangwa um, eh, bologne eh, iburu- za buraya eh, bisaba kwigisha um, eh, ku eh, ukoresheje ubuhinga bwa none bisaba rero ibikoresho nka ordinateur n'ibindi Eh, ibyo rero mu burundi ni ibintu na- byo- byofasha eh, gu- bigatuma eh, abarimu eh, bakora eh, borohewe ikindi cya kabiri eh, mu bihugu bitari bike bagira no muri congo eh, ni ikibanza umwarimu afise eh, mu- muri sosiyete eh, icyicaro Eh, murazi neza kera eh, umwarimu siyo barimu banyigishije ndi muri primaire eh, n'abantu nubaha cyane cu- cyane rwose kandi icyo gihe umwarimu yari afise ikibanza ariko umwarimu wa kaminuza uno munsi mu burundi eh, afise ikibanza gito cyane nta cyicaro afise nko muri congo umwarimu wese arafise ikarata eh, imutuma arengana ntibamuhagarika eh, abapolisi canke eh, afise uburenganzira bwo kurengana akoresha iyo karata hanyuma eh, ikindi cya gatatu ni ibyerekeye eh, byarigeze mu burundi eh, ku ntwaro z- za kera eh, gufasha abarimu kuronka eh, aho baba eh, ico bita logement eh, bakaronka ibibanza bakaronka n'ideni rishobora gu- gufasha kubaka Eh, hanyuma icya nyuma nohereza ko eh, muri ibi- ibi- bikorwa ahandi eh, nko muri congo eh, abarimu bararonka imiduga eh, i- ku gi- ku giciro gitoyi mbere leta irafasha kugira abarimu baronke ikibunguruza ibyo ni ibintu bi- mu burundi eh, yaba hariho ishyaka eh, byotuma eh, umwarimu wo muri kaminuza yoroho- yo- yoroherwa eh, bigatuma eh, n'abandi baba bari hanze eh, canke bari mu karere eh, bahurumbira kuja kwigisha mu burundi murakoze professeur desire nisubire uh, mwariko muravuga iki nyene bigoye gusubiriza umwigisha aba afise ubwenge buhanitse uh, ko atari kintu igikorwa coroshe kuba twumviriza mwavuga nka muri make uhugene kuko hari uwari wigeze guhamagara avuga ko mm, hari urwaruka ruriko ruraheza za kaminuza rushobora gusubira abantu nk'abo mwari musiguye gato ko atari igikorwa coroshe gusubiriza umu- umwigisha aba afise ubwo bwenge buhanitse ikiguzi ama uburyo bukoreshwa nko gusohora um- umwarimu nk'uwo buba bungana gute kugira abatwumviriza bavyumve ko atari igikorwa coroshe kubasubiriza
Eh, murakoze cyane abantu bategereza kumenya ko kugira ngo honyine eh, muri iki gihe tugezemwo eh, uronke eh, umunyeshuri ag- afise eh, impamyabushobozi ya doctora ni ibintu bitoroshe cyane ibintu bitoroshe turetse amashuri umuhira ahejeje igice cya mbere aja mu gice cya kabiri cya masiteri hanyuma ukamurihira amahera aja akaja mu gice cya doctora hanyuma nagenda babwire yuko eh, ibyo bintu byose kuva nko muri masiteri gushika muri dogitora imyaka iyo abo baba babinyarutsa bagira mu myaka itanu urumva ni gusubiza umwarimu uvuye nko mu gice cya mbere cya kaminuza yomara imyaka itanu ubu rero ni wa mwarimu acaza avuye ku ntebe y'ishuri hariho rero abarimu bakenewe cyane na cyane cyane ba barimu bakora ubushakashatsi ibintu byu- byu- byo kurondera eh, ba barimu aribo bafasha abandi banyeshuri bari kubariga za dogitora nk'uko ari karavuga muri ecole doctorale aba barimu baba bafise turetse ibu- turetse ubusha- impamyabushobozi ya- yo mu rwego rwa dogitora abarimu baba baramaze kuminuza mu by'amagarade bafise ibintu bita amapibikasiyo eh, mu majourno yo hanze yahambaye abo barimu baba ba- barakoze ubushakashatsi igihugu gishobora kubona ndazi ko ibyo benshi babizi abo rero nibo barimu bakenewe kugira ngo bashobore kwigisha kaminuza mu bisanzwe eh, ndazi ko nka liberante bashira kandi abizi Mm, mu bindi bihugu bimaze kugira umugambi ukomeye wo kwigisha amakaminuza nta mwarimu agisohoka eh, amashuri ngo aca ashika yigisha uwo uwo baca bamwita muri cote d'ivoire bamwita umu assistant Eh, twebwe abasista ni bacu bafite impamyabushobozi zitoye ariko mu bihugu bya cote d'ivoire ibihugu bya senegare umwarimu afise urupapuro rwa dogitora ataca arakora kininiya aba ari umuasista w'ubundi bita umutitulaire donc le phénomène ya titularisation des enseignants eh, nibaza ko eh, si ibyo abantu bo- bo- kwibaza ngo ni ibintu byoroshye cyane eh, nko mu gisata c'ubuvuzi ndibaza ko twari dufise gusa abaprofeseri titirere babiri nabo baragiye mu zabukuru Eh, bari bo- nibo bonyine barasa titularisation ni ukuvuga abandi tuza turaronka ego bagenda bamenyera bakigisha neza ariko mu ntango biragorana kuko kwigisha ni uwundi mwuga umuntu yiga gushasha nico gituma babanza kuba eh, ba- ba- basista b'abarimu basanzeho bakomeye ubu rero hariho ibintu byo kujana abantu muri retraite bari basanzwe bafise eh, ubumenyi bukomeye cyane mu byo kwigisha mu byo kwankadira abanyeshuri bigaca bituma abarimu bashasha baza ababarokirite bataronka ba bandi bo hejuru babigisha ingana eh, bimwe ni ukwita kumira nk'akabuye k'abagabo eh, hamwe usanga bari bari bo barabunyoye mugabo abandi bari munsi bakagenda rero baduga nabo bamenya ubwenge uko imyaka igenda ivyo rero nico gituma abantu batovyitiranya atano bishiramo ama emotion na twebwe ntitwari turyohewe nuko uburundi butagira abarimu bahambaye turashaka ko uko biba mu bindi bihugu eh, za Cote d'Ivoire nico gihugu maze kujamo cane nkabona eh, nkabona ingana abarimu ba- babayeho nkabona ingana bafise abasista abasista bakomeye cane n'abaciye ubwenge muri leta eh, i- aha muri Congo hakurya leta iharanira intwaro rusange ya Congo eh, yariko abivuga Libera ntibashira- ntibashira kandi aba- abarimu bafise eh, ya magrade yo hejuru baba ari abarimu bubashwe cane ndagenda mu- ndamubwire ngo iya ntiyabimenye eh, son excellence Tshisekedi yarabahaye imiduga y'amadubure kabine kuva ku rwego rwa orudineri gushyira ku rwego rwa porofeseri twebwe twita porofeseri asosiye abo bagiye baronka buke buke ubu bafite za modoka z'amadubure kabine garatu atanu na kimwe bazirisha bakaca bavuga ko bizonabandanya n'abandi bakazoshikirwa urumva rero akigoro ko mu bindi bihugu kaba ari kanini umwarimu igituma bamuha ibyo bamufata uko si uko yoroshe gusubiriza nuko babona agiye byo bagora kugira baronke nk'uyo sinzi ko naba nabisiguye nk'uko kumbure bishimishije murakoze murakoze mwabisiguye tugaruke ku mirongo ya telefone jean batiste uri ku murongo uratwumva ego ndabumva cyane ati mbanje gushima kuri ibi vyiyumviro barimo bara- barimo baratwereka ingene u- u- igisata c'abigisha kirimo kiratera kija habi muri iki gihugu cyacu Eh, ariko nce nongera mpindukire mbaze hajije kutubwira rimwe na rimwe ingene ibi bihugu vyitunganije mu bisata vy'abigisha ariko ze turatahura kandi sinzi ko ibyo bihugu ingene vyitunganya biba bifise n'amikoro etetre ari hejuru y'iki gihugu cyacu kugira ngo iki gisata c'abigisha ngaho iwacu kimere nk'ikintu gitotara eh, ni uko dabora uburundi bwobanza bukagira kuko igihe cyo- igihe cyose tuzoba tugifise amikoro make n'ibisata bimwe bimwe bigize ubuzima bw'igihugu bitegerezwa guhungabana akarero gatoya nshobora gutanga igituma mvuze yuko eh, igisata c'abigisha gishobora kuba kirimo kiratera inyuma kubera n'ubuzima bw'igihugu butera buja habi ndafise eh, nk'abarimu nka babiri dushobora kuba twaraganiriye mu mu minsi iheze aho bafashe ingingo yo guheba akazi bo nyine ubwabo bakaca bagenda mu gihugu cy'ubugande kandi aho mu gihugu cy'ubugande ntibaba bagiye gukora ako kazi k'ubwigisha baba bagiye gufata nk'amamoto bajya mu mabarabara separiseke barose nk'ibihumbi ijana ku kwezi cyangwa amajana dupa- dufate ko barose senkisa ku kwezi bya hariya i bugande baba barose amahera menshi ino badashobora gukura mu ba- mu- mu bwigisha kandi baba bari areze nta pesha baba bariko urumva cyane ko igisata kirimo kiratera inyuma kubera mikoro y'igihugu murakoze cyane ndabashimiye porofeseri bera ntibashira kandi kuri icyo cyiyumviro cya jean batiste avuze ngo ni ikibazo cya mikoro ugereranyije n'ibyo bihugu bindi nk'ibihugu bibanyi abo bigisha ba- bajamwo niko mubibona Eh, neza cyane ni icyumviro kirashe Eh, mbere n'ibiti turiko turadondagura byerekeye inyishu kuri icyo kibazo eh, ntibishoboka eh, inyikoro idahindutse Eh, mu ncamake ni eh, ya- ino- hakwiye inyishu eh, ya politike eh, kuko nduriko tuvuga abarimu eh, n'abaganga bo muri kaminuza eh, mugabo eh, murazi neza yuko u- uburundi eh, buriko eh, ababuhunga ni benshi cyane Eh, no kwibutsa eh, ejo bundi abaciye muri serbi eh, amatwa na- amatwa nsumira eh, barenga ibihumbi icumi eh, byo baciye muri serbi ni ukuvuga umurundi wese aronse akaryo eh, ko kugenda eh, eh, benshi ntibagaruka mbere n'abakozi ba leta tuhora twumva bagiye mu maminisiyo ya- y'akazi ntibatahuka Eh, mu ncamake rero ni ikibazo eh, iki- gikomeye kitaraba muze kaminuza gusa eh, kiraba me- n'ibisata vyo- n'ubushikiranganji bw'undi Eh, izo ngorane zi- z'incabwenge eh, z'abanonosoye eh, bimwe bita competence en fait ubushobozi eh, bwo guko- bwo- bwo gukora ibi na biriya ni ibintu byibonekeza eh, eh, mu byerekeye imikoro y'igihugu eh, nu- mu ncamake rero eh, jean baptiste eh, ico ciyumviro cico ikibazo ciwe ni ikibazo gikomeye eh, imyikoro idahindutse nta kintu kimwe kizohinduka murakoze Uh, Professor uh, Desire nisubire mwavuze ibisata aho abo bigisha bagenda ari benshi kurusha mu bindi uh, mwabivuze ivyo bisata mwobisubiramwo mwovuga n'impamvu kubera iki ari ivyo bisata kurusha ibindi
Eh, igi- igisata c'ubu- c'ubuganga n'ukuri nico nibaza ki- ca mbere kigeramiwe Eh, hariho ibisata bindi navuze bimwe bita za les les sciences de l'ingénieur abantu baba banosonosoye ubuhinga Eh, eh, kubera ni kubera iki ari byo bigeramiwe nuko eh, aribo bantu baha- bakenewe cyane nibo bantu bakenewe cyane Eh, naho twofatira ku bihugu by'ubufaransa birakenye abaganga ibihugu bindi byo muri afurika birakenye abaganga abo bantu biga ibintu bya ekonomi by'ubutunzi abantu barakenewe cyane nicyo gituma usanga ari na bake kandi nicyo gituma bakunda guhamagarwa na cyane cyane n'ibihugu byo hanze ni ukubera basanzwe ari abantu bahurumbirwa n'ibihugu mu gisata cyo kuvura murazi ko abantu bajya bafise amasipesiyalite barahurumbirwa cyane nicyo gituma ari byo bigeramiwe muri iki gihe bikerekana kandi yuko mu kugira ngo uronke abo bantu b'abasipesiyalite mu by'ubuganga cyangwa mu bya tekinoloji bijya by'amakamputa sayanse n'ibindi ntibyoroshe bisaba amahera menshi nicyo gituma ibihugu bimaze guca ubwenge bica byikora ku bandi babaforumye bikabatwara ibyo ntabivuze hariho n'undi numvise yabishikirije biranababaje cyane je birambabaza cyane kubona turabye ingufu burundi buba bwarakoresheje mu kugira ngo ushobore kuronka abo bashakashatsi hanyuma abantu bakaba batwara kandi atacu babafashe kinini nibaza yuko bisubiramo bakaraba nk'abantu nk'abo bakabagumya kugira ngo ntibandi ibyo batwara navuze ibisata by'ubuganga navuze ibyo bita ubushakashatsi na tekinoloji iby'ubuhinga abo bantu nibo cyane cyane ubu biratangwe no kuboneka ko abandi bagize ibyo bita siyanse sosiyale nabo nyine batanguye kuza bararonderwa bivana n'aho isi igejeje nk'aho igeze mu iterambere bo bantu baca barageza bakipanga kugira ngo bashobore guhangana n'ibibazo by'isi rero iyo babonye umuntu wabishoboye ibyo bintu baramurondera cyangwa ararondera akazi bakamuhamagara akagakora nicyo biva ko n'ibyo bisata cyane cyane bigeramiwe
ijwi ry'amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi
reba videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi ry'amerika
videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi ry'amerika aderesi ni voa radiyo yacu
professor libera ntibashira kandi mwaragize ubushakashatsi ku bijyanye n'igisata c'indero mu burundi mwitegereje mubona uruhara muri bije amafaranga leta ikoresha mu gisata c'indero ahagije canke mubibona gute
ntahagije na gatoya imbere muri bije iheruka gushigwaho baragabanuye cyane ni ukuvuga yuko igisata cy'indero mu burundi ntibagiha ikibanza gikwiye ntibaratahura yuko nk'uko nabivuze kare ntushobora kubaka igihugu ngo ugiteze imbere ngo ushyire imigambi n'imigabo mu myaka mirongo ibiri mirongo itatu udateje imbere igisata cy'indero n'ubushakashatsi kuko kubaka igihugu ni uku abantu banonosoye bashobora gutora inyishu z'ingorane zizoba zihanze igihugu mu myaka iri imbere ibyo rero ni ibintu bibabaje kubona amahera y'igisata cy'indero yagabanuwe bigaca bisigura yuko bizogorana gutorera inyishu ibibazo turiko turavuga murakoze radiyo ijwi rya amerika washington dc turiko tuvuga ku kibazo c'abigisha ba kaminuza n'abandi bakozi ba kaminuza hari abariko batera bahava bakaja ahandi kurondera ubuzima bwiza kurushiriza professeur desire nisubire nko ku gisata muri mwo c'ubuvuzi niyihe ngaruka mubona biriko biragira cyangwa bizogira muri kazoza kuri icyo gisata no ku byerekeye indero muri rusange n'iterambere ry'igihugu
ingaruka ni zinini cyane hari izitanguye kuboneka n'izindi zizoboneka atagihindutse nk'ubu nk'uko nabivuze no ku maradiyo ari ngaha akorera ngaha mu burundi iyo ubona abantu bafite bene izo mpamyabushobozi bariko baragenda ni ukuvuga nko mu gisata cy'ubuganga turetse yuko abo bantu basanzwe bigisha ibyigwa bahora bigisha bigaca bicegwa rimwe rimwe tukanabura tukanabura n'abashobora kubyigisha baje bava ahandi bikanatugora kugira ngo tukazona barindira kugira baje nko mu ruhuko bashobora no kubyigisha urumva ko ari ingorane ariho bica bicererwa turetse ibyo rero abo bantu baba basanzwe ari n'abaganga ni ukuvuga nimba icyo gisata cyarimo babiri bakagenda kica cugara mwavuze ibisata bimwe bita medicine physique réadaptation nk'ubu tudafite n'umuntu n'umwe ni ukuvuga abagwayi bari bafiswe n'umuganga ari ngaho abagwayi ntaho bafite bata umutwe yego barashobora kuronka abandi mugabo murazi ko nk'ibitaro rwa karede ari ibitaro binini cyane byategereza kugira ahubwo nk'abo nka batatu canke barenga hariho ibisata bya anestesi reanimation dusanga naho abarimu muri iki gihe usanga tubafise muga ntibemera kuza gukora muri kaminuza y'uburundi kubera agashahara gato ibyo ni ibintu bizwi ibyo ni ibintu bizwi bashobora gukora mu bindi bitaro bizubahemba amahera menshi za tanganyika care hospital za kira hospital bene abo niyo usanga baca bigumira iyo tubinginze rimwe rimwe bashobora kudufasha kwigisha abanyeshuri bamwe bari muri twazemu sikire bo muri ds ariko nyine urumva si abantu wikora ko uko ushaka ubanza kubiyaga bakaguha umwanya bashaka ibyo ni mu mvo zo kwigisha no kuvura ibyo rero uko turi ko turabona uko iminsi igenda hariho ibisata nka bya sante pibike ubu hoba hariyo nk'umukozi umwe gusa muri sante pibike wese umuzi akazi ijejwe mu by'ubuvuzi na cyane cyane no mu by'ubushakashatsi mu bisata byo kwa muganga kubu harimo umukozi umwe wundi yahora nawe umenya agomba kuja mu zabukuru abandi bakaba baragiye kandi bafite impamyabushobozi zikomeye nibaza ko hariho ibisata bya veseri animasiyo ibyo nari nabivuze ni ukuri biratera ingorane cyane ku barwayi bigatera ingorane no ku banyeshuri kuko abanyeshuri ariko bariga imwe itatu ba jenoside ntibaronka ababashigikira ntibabonka ababafasha ntibabonka ababereka ingana ibintu bigenda ugasanga dufise nk'umwigisha umwe gusa muri anesitezi reanimasiyo akaba yatwara n'ibitaro bya ruwakarede nta kuntu yoshobora kuvura ngo yongere yigishe ari umwarimu umwe ibyo byose ni ibintu bisigaye biboneka yuko bitoroshe cyane gutorera umuti muri kazoza hoho bizoboneka yuko bizogenda byunyuka hariho n'ibindi bintu byononekara hajya hari ikintu benshi batazi abashakashatsi ntibakora ibyo byo kuvura byo kwigisha gusa none ko leta y'uburundi ifise vision karanti soixante yo kugwa n'abandi yo kugwa n'abandi abashakashatsi atabariho erega amaplan strategike bijya byo mu bushikiranganji bwabo bw'ubutunzi kugwa n'abo nyene ba profeseri bo muri kaminuza abarimu muri kaminuza benshi nibagira amaconsultance bakadelimita amadomene de recherche ibyo byose tuzosanga igihugu kitagira ubushakashatsi cubaho gute igihugu kitagira incabwenge cubaho gute ibyo rero bazogera kubibona kumbure intenderi yashesha umuti muga rero aha rero turi ko turavuga gutya no kugira ngo abofata ingingo bace babifatira ko kumbure bagira icyo bakoze hariho uwayigeze kuvuga ngo ari wigeze kuvuga ati none ntibivana n'ubukene bw'igihugu rero ubukene bw'igihugu nyine ni ukuri biranaboneka biranababaje y'uko leta y'uburundi biraboneka y'uko hari ibintu bigoye nk'uko n'abategetsi babivuga natwe turanabitahura kandi natwe turabarundi turakunda igihugu cyacu ariko rero hari ikibazo kiri ngaha mu burundi kuko ikintu bita ekite nta kihari ekite sarariyari rimwe na rimwe ariko ndababwira mu ntango nibafate uburyo bw'ibihugu buhari bukeyi tubugabure atawanja wangura hanyuma niyo igihugu cyatera imbere tuzotera imbere nacyo mugabo habaye ikitisarariyare ukabona ko hari abantu kumbura naho n'igihugu kimerewe nabi hari abantu bamerewe neza naho babidoga atacyo kimwe n'abandi ibyo rero turamaze kubishikiriza yuko turakeneye yuko itunga ry'igihugu riri abikanywa n'abanyagihugu bose Mura- atawanje bangura Mura- murakoze murakoze ndabashimiye cyane nshimire abatumire dr desire nisubire yigisha mu gisata cy'ubuvuzi kuri kaminuza y'uburundi akongera akaba ayoboye sendika y'abigisha kuri kaminuza y'uburundi na professeur libera ntibashira kandi yigisha kuri kaminuza université libre de bruxelles mu bubirigi tukaba twari ko tuvuga ku kibazo c'abigisha n'abandi bakozi bo kuri kaminuza y'uburundi arimwo abariko barahava baja ahandi kurondera ubuzima bwiza kurushiza n'ingaruka bishobora kugira ku bijanye n'indero n'iterambere ry'igihugu nshimire rero abatumire nshimire namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro namwe mwashoboye guhamagara mukabaza ibibazo mugashikiriza n'ivyiyumviro namwe mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ndabakengurukiye mwese ndabatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu biri imbere kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika mu kurindira mwese mugira ibihe vyiza
Yesu wakubonye hajya mu gitondo yewe burundu kuteye igomwe imisozi nk'uko isa yangana niko ikiyaya gihungabana yewe burundi irandakuririmba yewe burundi ewe burundi ngira ndakuririmba ewe burundi ucurana usa n'ijuru rishari ry'inyenyeri usa n'akayaga ko ku mugoroba usa n'amazi y'umusarara ikusa n'imana yakundariye ikusa n'imana yakundariye yesu wakubonye mu mashoka y'inka y'inyambo zawe zikwigina amazi atemba inyoni zi